iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye dirwema uyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba mbahaye ikaze mu biganiro byacu
twebwe ahacu twagerageje kwerekana neza ko tubana dukora ubusata binyuranye mu byerekeye umutekano n'agatekazina muntu n'ubutungane kugira ngo abarundi bose baronke amahoro uwo ni minisitiri w'uburundi ushinzwe ububanyi n'amahanga nyamitwe avuga ku cyemezo cy'umuryango w'uburayi bwunze ubumwe gihagarika inkunga yose zanyuzwaga muri guverinoma iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe na mugenzi wanjye fidel niyongabo urakoze edi amakuru ya hirya no hino twabateguriye umushyikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry amenyesha ko abona ubwicanyi bukabije bwakozwe n'umugwi w'intagondwa witwa leta ya kisilamu ko ariho nyabwoko ibyo john kerry yabitangaje no munsi wa kane akaba yubahirije ikiringo ntarengwa ko cyashyizweho n'inama nshingamateka cy'itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatatu cy'uko leta ya perezida obama ifata ingingo ku bwicanyi bukabije bwakozwe n'umugwi witwa leta ya kisilamu ku migwi y'amadini n'ubwoko by'inkewa muri iraq na siriya kerry avuga ko imigwi umugwi witwa leta ya kisilamu ugendera ihonyabwoko mu byiyumviro no mu ngiro ku munsi wa gatatu john kerry yari yatangaje ko iyo ngingo yari gushobora gufata igihe kurushiriza ingingo ya leta ya amerika yo gutangaza ko ubwicanyi bw'umugwi witwa leta ya kisilamu ariho nyabwoko ari ukuvuga ko amerika izokurikirana abanywanyi b'uwo mugwi ku butaka bwayo imarasi ngombwa ko byotuma hari ingingo kanaka yofatira uwo murwi muri siriya na iraq ubwa nyuma ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za amerika bwatangaje ko habaye ihonyabwoko hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane igihe haba ubwicanyi bukabije no gufata abapfasoni ikivunga mu ntara ya darfur muri sudani ukuba perezida kwa donald trump biza ubwa gatandatu mu bintu bishobora kugeramira bikomeye amakungu ibyo biza ku rugero rumwe no kugene iterabwoba rigeramira ubutunzi ku isi nk'uko bitangazwa n'ikigo kijejwe ubushakashatsi cy'ubwongereza eiu ku rutonde ruherutse gushyikirizwa rw'ibintu bishobora kugeramira amakungu haza ubwa mbere ukugabanuka gukomeye k'ubutunzi bw'igihugu cy'ubushinwa bikurikirwa n'ingingo z'igihugu cy'uburusiya muri siriya na ukraine zishobora gusubira kugarukana imishyamirano mishasha n'ibihugu byo mu burengero bw'isi mu nyuma yaho haza ikibazo cy'amadeni cy'amasosiyete akomakomeye mu bihugu biriko bitera imbere mu by'ubutunzi nuko umuryango w'ubumwe bw'uburayi ushobora kwicamo ibice ikigo cy'ubushakashatsi eiu kimenyesha ko kititeze ko trump atsinda amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi na rimwe muri leta zunze ubumwe za amerika ngo yamara birashobora gushika hamwe yotogwa ivyo bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane mu makungu ico kigo kimenyesha ukugene trump arwanya uruja n'uruza atantambamyi mu vyerekeye ubutunzi ukugene ashigikiye ukwica kwica imiryango y'abagira iterabwoba kuntu ashigikiye inteko zigwanira ku butaka muri siriya no kwikura k'ubushinwa na mexique mu bishobora kuvamo impari zikomeye mu byerekeye ubudandaji no gutuma iyindi mirwi y'iterabwoba yaduka abantu mu bihugu byo muri afurika bitari bike harimo uburundi benin u rwanda guine liberia tanzania madagascar na togo nibo bantu ba nyuma ku isi batanezewe n'ukuntu babayeho ku bwa raporo yo kugena abantu banezewe n'ubuzima ku isi yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu iyo raporo yaravye amafaranga abantu baronka ku giti cyabo ku mwaka ikiringo babaho ruswa ukugene bafashwa n'ubwigenge bwabo bwo guhitamwo ibintu mu buzima nk'ibimenyetso byo kunezerwa n'ukuntu babayeho ikiza ca ebola cihaye inkumbi mu gihugu ca liberia cyaragize uruhara mu gutuma icyo gihugu kiza mu bihugu bya nyuma ku isi kugena abantu batanezewe n'ukuntu babayeho ruswa muri leta ibandanya kuba intambamyi ku iterambere ry'akarere ka afurika danimarika n'icyo gihugu kiza ubwa mbere ku rugero abantu banezewe n'ukugene babayeho icyo gihugu gikurikirwa n'ubusuwisi ibindi bihugu cumi biza imbere y'ibindi ku byerekeye kugena abanyagihugu banezewe n'ukuntu babayeho ni Iceland Norvege Finland Canada Ubuholandi Nouvelle Zelande Australia n'Ubusweda perezida w'uburusiya vladimir putin avuga ko naho yafashe ingingo yo gukura inteko z'uburusiya muri siriya ashobora mu gihe vyoba nkenerwa mu kiringo c'amasaha atari make gusubira kongereza inteko muri ico gihugu igihe ariko aha imidari abasirikare bagwanye muri siriya putin yatangaje ko adashaka gusubira kongereza ingwano muri siriya yerekanye umwizero ko abategetsi ba leta n'imigwi igwanya perezida bashar al assad izoshika ku masezerano y'amahoro umusirikare mukuru ayoboye inteko zigwanira mu kirere z'uburusiya yatangaje ko igikorwa cyo gukura igitigiri kinini c'inteko z'uburusiya muri siriya kizoherahezwa mu kiringo c'imisi ibiri canke itatu iri imbere leta zunze ubumwe za amerika zimenyesha ko intego z'uburusiya ziri hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitandatu ziri muri siriya mu gihe uburusiya butangaza ko inteko zigera ku gihumbi zizoguma muri ico gihugu igihe igice kinini c'izo nteko zizoba zavuyeyo inyubakwa n'amashure y'abaserukira igihugu c'ubudagi vyari vyugaye no munsi kuwa kane mu ku mpamvu z'umutekano muri Turkiya mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru i Berlin umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ubudagi Frank Walter Steinmeier ya Steinmeier yatangaje ko abajejwe umutekano baronse amakuru yizigiwe ku gitero gishobora kuba ivyo bikaba vyatumye ambasade ku mugwa mukuru Ankara konsula mu gisagara ca Istanbul n'amashure y'abadagi muri ivyo bisagara bibiri yu- vyugagwa iyo ngingo yari ikwiriye ngo kugira ikingire abadagi frank walter steinmeier avuga ko ubudagi uriko butororokanya ayandi makuru ku kugena umutekano wifashe mu gihugu ca turkiya arashima kugena igipolisi ca turkiya cakoranye nabo
arakoze fideli niyo ngabo utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu rwanda gifa- gifatanyije na minisiteri y'imari n'igenamigambi byatangaje ko ubukungu bw'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bwazamutse ku gipimo cya gatandatu n'ibice icyenda icyakora urwego rw'ubuhinzi rutunze abanyarwanda bagera kuri mirongo irindwi ku ijana ruracyari ku gipimo cyo hasi cya gatanu ku ijana ahanini bitewe n'imihindagurikire y'ibihe leta y'u rwanda yifuza ko byibura uru rwego rw'ubuhinzi rwagombye kuba ruri ku mpuzandengo y'umunani n'ibice bitanu ku ijana ku ijana mu cyerekezo yihaye ya cya makumyabiri makumyabiri ni inkuru y'umunyamakuru wacu eric bagira ubusa atangaza ku mugaragaro ko ubukungu bw'u Rwanda buhagaze mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu bwana yusufu muranga ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare yavuze ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ku mpuzandengo ya gatandatu n'ibice icyenda ku ijana bwana murango yavuze ko bingana na tiriyari eshanu na miliyari magana inani mirongo itatu na zirindwi mu mafaranga y'u Rwanda aragaruka ku nzego zifatwa nk'inkingi za mwamba zatumye ubukungu buba buhagaze butyo services nizo zikomeje kuba uh, ziganje cyane mu mu bukungu bw'u rwanda the share ingana na 47 uh, ubuhinzi bugakurikira 33 ku ijana za industries nazo zikaba zifite 14 ubu ni ubukungu u rwanda rwari rwiteze ko buzamuka kuri karindwi ku ijana nko mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na kane urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ruri mu zatumye ubukungu buri kuri gatandatu n'ibice cyenda ku ijana kubera ubukungu bwa bimwe mu bihugu byaguraga amabuye y'u rwanda butifashe neza ku isoko amabuye y'agaciro yagabanutseho icyenda ku ijana bwana karaveri gatete ni minisitiri w'imari n'igenamigambi Uh, we saw uh, China having been the main consumer of commodities such as minerals. When- twarabibonye ubushinwa bwatugoreraga ibicuruzwa nk'amabuye y'agaciro iyo ubukungu bugize ikibazo bigira ingaruka ku mabuye y'agaciro ibi bisobanuye mu by'ukuri ko iyo bibaye tuba tubaye aba mbere mu kugiraho ingaruka nka koruta wolufuramu yacu gasegereti yacu yewe na zahabu nibwo bwatuguriraga mu ba mbere ibyo tugerageza gukora twabiganiriyeho mbere ya byose ni ukongera agaciro agaciro ku mabuye yacu Is first of all trying to add more value, adding value to our minerals.
imyubakire ku mazu mashya cyane y'ubucuruzi ashyirwa mu cyiciro cy'inganda ahagaze ku icumi ku ijana urwego rw'ubuhinzi butunze abanyarwanda mirongo irindwi ku ijana rurasa n'urutava aho ruri kuva mu bihumbi bibiri na cumi rugaragaye inshuro enye ku mpuzandengo ya gatanu ku ijana mu gihe leta ibufiteho intumbero yo kuba buzamuka ku mpuzandengo y'umunani n'ibice bitanu ku ijana mu cyerekezo yihaye makumyabiri makumyabiri uru ni urwego leta ishoramo imishinga myinshi ngo rubashe guhaza abaturarwanda bwana karaveri gatete avuga ko ubuhinzi n'ubwo butavaho buri butanasubira inyuma zimwe mu mpamvu leta ifata nka nyirabayazana ni imihindagurikire y'ibihe kandi ngo igerageza kuyishakira umuti twari twaravuze turashaka ubuhinzi buzamuka umunani n'ibice bitanu ku ijana kandi nk'uko mwabivuze bigaragara ni uko it has been stuck at 5%. Now, being stuck at 5%, it is saying, what actually do we need to do to bring it up?
bwagumye kuri gatanu ku ijana kuguma kuri gatanu ku ijana ni ukuvuga ngo twakora iki ngo tubuzamure ku munani n'ibice bitanu ku ijana twari twihaye ibyo rero nibyo turi kugaragaza ngo tumenye neza aho icyuho kiri bimwe mu bibazo by'ingenzi bikunze kugaragara ubuhinzi bwacu bubeshwaho n'imvura iyo iguye neza umusaruro uba mwiza yaba mba umusaruro ntube mwiza igisubizo si igihutirwaho ntushobora guhita utangira kuhira igihugu cyose mu ngengo y'imari y'umwaka umwe ugomba gutangira ishoramari mu kuhira icya kabiri ibyo dushyiramo nk'amafumbire dutumiza amafumbire twigisha abaturage kuyakoresha tuyatera inkunga turagerageza kureba uburyo ibiturukamo byazamuka ubukungu bugaragazwa ko bwazamutseho gatandatu n'ibice icyenda ku ijana ariko bigoye kubyumvisha abaturage hirya no hino barya bigoranye ibyo kurya ntitubonye babiduha ariko bitabonetse twakwemera tukanamba nta kundi byagenda kuko ntawikoreramo ni ugusaba ku manywa hari wasanga bashyize inkono ku ziko abikuye none yabiteka se ararira iki utwaye umwana yakariye n'ibyo urwanira kurya ntabwo nta kurya kuri kiro reka da nta kurya ku kiro ku manywa ntabwo twibera bake nuko iyo ugize amahirwe ukabona burije ukagura ibiro bibiri by'ibigori abana barararira ibyo ngibyo nta kundi byaragabanutse none nawe mfite ibiro mirongo itandatu nsigaje mirongo itanu na kimwe urumva atari ugudehuka se ni urabona ko umuntu yajonje ibiro ntibigabanyuka turya rimwe ku mugoroba umwe tukanaburara twatubona tukarya ubwo twabibura nuko wabona akazi wakabura nuko ukavumiriye ukihangana kuri iki kibazo minisiteri y'imari n'igenamigambi yagisubije ivuga ko umusaruro w'u rwanda urenze uwo abaturage barwo bakeneye minisitiri gatete yavuze ko hirya no hino hagaragaye ikibazo cy'inzara yatewe n'imihindagurikire y'ibihe kandi ko u rwanda rwagerageje kugoboka abahuye n'ibibazo rwifashishije ibigega by'imyaka ruba rwarahunitse imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare ivuga ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe bibiri na cumi na kane umunyarwanda yavuye ku madolari y'abanyamerika magana abiri na cumi na rimwe agera kuri magana arindwi na cumi n'umunani yinjiza akabagiraho ubusa ijwi ry'amerika i kigali
guverinoma y'u rwanda yatangije gahunda nshya yo kwigisha ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere mu mashuri yisumbuye bikavugwa uko biri nta guca iruhande kuko byagaragaye ko kuguma kubica hejuru bituma abana bakiri bato batamenya neza uko bakwifata bikabaviramo kwishora mu mibonano mpuzabitsina hakiri kare i kigali twumve asumuta kaboye iyi gahunda yatangiye itanga amahugurwa ku bayobozi b'ibigo by'amashuri yisumbuye barahugurwa mu buryo bazafasha abarimu kwigisha neza isomo ryerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi gasana janvier asobanura ko leta igiye gutangira uburyo bushya bwo kwigisha ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere birinda ingaruka zajyaga zigera ku ngimbi n'abangavu iyi gahunda yo kwigisha mu bijyanye n'imyanya ndangabitsina mu myaka ya kera cyaragendaga kibura cyane bikigishwa nk'isomo rya siyansi risanzwe rya biyoroji ubu noneho twabishyize mu masomo anyuranye menshi yo kugira ngo niba turiho twiga kominikeshoni umenye ngo hari ubuzima bwawe hari ukuntu uteye wa mwana w'umukobwa cyangwa umuhungu nutitwara neza bishobora gutuma ugwa mu makosa umwarimu tukamwigisha guhora ashyiramo ako kantu umuyobozi w'ikigo gishinzwe imyigishirize mu rwanda avuga ko iyi gahunda yatangijwe izafasha abana kubarinda kwishora mu mibonano mpuzabitsina bakiri bato abarezi basabwe kujya babwiza abana ukuri ndetse no kubabwira aho bategerwa n'abantu bakuru babashora mu ngeso mbi umwe mu barezi bitabiriye iryo hugurwa ni mukabaziga specios ashinzwe amasomo muri groupe scolaire rubingo mu murenge wa jari mu karere ka gasabo avuga ko nta kirazira izongera kurangwa mu masomo batanga ubundi mu muco nyarwanda ntabwo tumenyereye ko abana tubabwiza ukuri imibonano mpuzabitsina iyo duhura n'ikibazo abana ugasanga batwaye inda z'indaro nk'aho ko baduhuguye nimba ari igitsina runaka kivuga uko kiri izina ari ukwirinda sida mbere yuko ugomba gukoresha agakingirizo ukavuge nuko bagomba kukambara ukabonye ko ari ibintu abana aho bagwa azi ko hari umugabo yamubeshye ngo iyo umuntu agiye hejuru niho umuntu asama ati none wowe rero njya hejuru kugira ngo udasama abigwamo nk'ibyo byose tugomba kubibwira iki abana tukabibasobanurira cyangwa se abandi inda zitwarwa nijoro birahari haba ama egisperiyense agiye agaragara baduha ubuhamya ubwo rero batubwira ko tugomba gutinyuka tukabyigisha abana uyu murezi waganira n'ijwi rya amerika yavuze ko usibye n'inda z'indaro babona ku bigo by'amashuri bigishaho bajya bumva abana b'abanyeshuri bandura na virusi itera sida kandi bakiri bato mu myaka cumi n'itatu cumi n'ine kujyana hejuru avuga ko nubwo atamenya ngo umwana wanduye ni kanaka na naka ariko buri mwaka ikigo nderabuzima kiza gupima ku bigo by'amashuri kandi buri gihe bakabaha imibare y'abanduye virusi itera sida iyi gahunda iramutse ishyizwe mu bikorwa ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe imyigishirize mu rwanda bwemeza ko yagabanya umubare munini w'abana b'abakobwa batwaraga inda bakiri bato bagahita batakaza amashuri akenshi ubuzima bwabo buhita buba bubi ijwi rya amerika ryaganiriye n'abana b'abakobwa batewe inda bamwe bigaga mu mashuri abanza abandi mu yisumbuye gusa ubu aba bana bahindutse ababyeyi bemeza ko batewe inda kubera ubujiji njyewe nta n'umuntu wari ubizi n'ubu ngubu mba nkiga nanjye ntabyo narinze gusa ni mama wanjye wambwiye ngo yabonye ntangiye gutukura ngo ntukuzwa n'iki nkajya muhindura umusazi nyine aza kuza kumbwira ngo ndatwite nkibimenya njyewe ntabwo naraye mu rugo ko narinzi ko papa ari bunteme nkabona mu rugo nta kintu bamariye nk'imwe ati nabuze amakayi akayanzanira imyenda gutyo uko byagenze nyine yarambwiye ngo turangize iyo myenda agenda ntabwo noneho genda unzanire fanta birangiye igihe unzanire sitiro agenda nzanira koka nashidutse nyine wongeye gukanguka byarangiye ndamubaza ntibyukoze imana ibikuba baravuga ati nyine icyo nashakaga nakibongeye itahira nta mibare igaragaza ingaruka zigera ku bakiri bato iyo badasobanukiwe neza n'ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere urugero ruto rwagaragaye mu ntangiriro z'uyu mwaka icyo gihe abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye bajyanwaga mu itorero ry'igihugu ahantu hakoreshwa cyane imyitozo ngororamubiri byabaye ngombwa ko bapima buri mwana w'umukobwa witabiriye iryo torero ngo barebe ko nta n'umwe utwite urimo nyamara itorero ry'igihugu rivuga ko ryabonyemo abana b'abakobwa mirongo icyenda na batandatu bitabiriye itorero batwite bahita basubizwa iwabo uyu mubare ni muto cyane ugereranyije n'abandi bana b'abakobwa batagize amahirwe yo kugera mu mashuri yisumbuye kuko abenshi usanga barabyariye ku misozi yabo cyangwa bagafatwa bagerageza gukuramo inda asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
ngira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe baradutuka ko turi muri leta yahora adutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nubwo hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agakamunda w'ibiciro ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
saa moya n'iminota mirongo ine n'icyenda i bujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda saa saba n'iminota mirongo ine n'icyenda i washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika amakuru yo mu karere uburundi buremeza ko bufite ibimenyetso bihagije byatuma batanga ibirego bishinja u rwanda mu nkiko ibyo byavuzwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ale nyamitwe ubwo yasuraga radiyo ijwi rya amerika uyu munsi mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikiye minisitiri nyamitwe yatangiye asubiza inkigo inkiko babona zakwakira ibyo birego bavuga ko bashinja u rwanda
njyewe nibaza yuko iyo bavuze igihugu ikindi bakavuga n'ugitwara iyo bavuze isentare baba bashaka kuvuga ngira ngo amasentare araba eh, canke ahana ivyaha mpuzamakungu nayo akaba nkumbure ari ubwoko bubiri ubwoko bumwe ni ya sentare eh, mpuzamakungu yegukira onu yitwa eh, cour international de justice ubundi bwo gako nabwo ni yandi mpanavyaha ya ya ya CPI mugabo rero si nomenya neza eh, iyo iyo mushikiranganje mugenzanje yaba ya- yi- yavuze muri iryo jambo ko ntaryumvirize ko muraza amasaha nyene ah, atandukanye hagati y'Ubujumbura n'ino eh, nkumbure ico gihe ashoboye kudo- kudondora tubwira neza ico gihe twamenya iyo ari yo. mugabo nta nta yindi sentare mbona eh, kubganje eh, yorengukije umukuru w'igihugu w'ikindi gihugu ibirego uburundi bwagiriza u rwanda ku bwanyu ni ibirego bikomeye byotuma eh, perezida paul kagame n'u rwanda birengukishwa imbere ya sentare nkumbure sino tomora cyane rwose kuri iryo kuri kuri iryo jambo ko ntaryumvirije ariko icyo nzi nuko eh, mu bimwe muri muri bimwe na- na na bintu twa- twa- twa- twagiye tura- tura- tur- turereka amakungu mu byo igihugu cy'u Rwanda eh, cakoze em, harimwo ibyaha koko bishobora gukurikirana n'ishyirahamwe em, nako ni ni ni ni- na sentare eh, mpuzamakungu eh, i- CI Cour internationale de justice mu bijanye n'uku- n'uko imbibe z'u Burundi bazihonyanze eh, muribuka neza ko hariho eh, igitero ca- cagabwe ku itariki icumi mu kwa karo umwaka uheze ivyo navyo bikaba vyerekana neza yuko eh, aho tufatiye naho twafatira aho eh, hariho icaha dushobora ku eh, kwagiriza ico gihugu hanyuma eh, ndibaza yuko uko biri kose nubwo eh, vyoba a- ari uko biri igihugu c'u Burundi cagumye kigaragaza eh, yuko gifise eh, gishaka kugira imigenderanire myiza n'aba- n'abanyi bacu bose harimo n'ico gihugu tukaba dusaba yuko eh, ico gihugu cohagarika eh, ingendo zo gufasha eh, ca- eh, gufasha abantu bafise eh, imigambi yo ku- konona eh, umutekano hagati y'ibihugu vyacu vyompi eh, no guhungabanya umutekano hagati mu gihugu cy'u Burundi murazi ko hari imigwi myinshi eh, tuzi yagira avuga ko baron- bahawe imimenyerezo mu ico gihugu ca- c'u Rwanda tuvuze kandi ku vyerekeye ivyo byo gufasha imirwi ija gutera uburundi hariho umusirikare w'u- avuga ko yari umusirikare w'u rwanda yafashwe akaba yitwa cyprien ruca hintare amakuru ah, aherutse gutangazwa eka yatangajwe na se wiwe avuga ko uyo mugabo atigeze aba umusirikare murashaka kuduha umuco kuri ico kibazo Jewe nibaza yuko tutobiranda ko navyo cane kuko iryo zina muvuga ni izina wenyene yitangiye hanyuma mukaba muzi neza yuko mu bantu baba bakoze ivyaha nk'ivyo badahuta bavuga ukuri hari ivyo abwira abanya- aba- abamenyeshamakuru baba bak- bakora mubaza mugabo nkumbure hakaba n'ivyo ashobora kubwira inzego zije- zijejwe eh, ku- eh, kugira em, gutororokanya amakuru kuri we Eh, nizere rero yuko nkumbure n- mu minsi iri imbere aho zoshikirizwa imbere y'intahe tuzo leta y'u Burundi na- n'inzego zijanye umutekano ziba zo zimaze kuronka amakuru arambuye ukungene uwo mu- uwo mu- uwo musirikare yinjiye mu gihugu cy'u Burundi eh, n'ingene eh, n'ivyo ni- ni- niwari umutumye n'ivyo n'ivyo ya- ya- yari amaze gukora navyo ivyo mvuga ko si we yoba- yoba yaravuze mm, bwa mbere na mbere ho aha womwira ko ujya muntu koko ari se wiwe uwo vyemeza ko ari se wiwe Eh, mbese ivyo yavuze ni kubwira ko bataye mubwira ngo nabivuge Ibi ni ibintu byinshi ibibazo byinshi bihari uko biri kose igihugu cy'u Burundi cyara- cyaramaze kuvuga yuko eh, cuguruye kugira ngo hoba hariho inzego mpuzamakungu zijya kugira em, kugira kugira gutohoza Eh, kubyo kubyo tuvuga turega u Rwanda twebwe inzira iruguruye bazoza tubereke abo bantu bose twafashe tubereke izo nkuru zose twafashe tubereke aho hantu hose bagiye kugira ba- ba- ba- bateye maze bagire icyo bashikirije tugaruke ku kindi kibazo gihambaye cyane rwose ishyirahamwe ry'i buraya ryarafashe ingingo yo guhagarika imfashanyo yagenewe leta y'u Burundi hanyuma leta y'u Burundi ikaba ivuga ko hariho ibintu yari yashikije mbega ku bwanyu ikitagenze neza niki ahubwo icyo kibazo kibaza abanyaburaya bonyine nibaza ko twebwe hacu twagerageje kwerekana neza eh, ko eh, twe- tubana dukora eh, mu nzego zi- mu bisata binyuranye mu bye- mu byerekeye umutekano no- na- na- n'agateka zina muntu n'ubutungane em, kugira ngo abarundi bose baronke eh, ico novuga eh, baronka baronke amahoro babe mu mahoro bi- bisanzwe ariko hariho ibintu iryo shyirahamwe risaba hariho nko ku- kugura amaradiyo hariho agateka kazina muntu hariho ibiganiro cyane cyane n'icyo kibazo turakigaruka ko ibyo byose leta y'u Burundi izobishyira mu ngiro kugira ngo iryo shyirahamwe niyasubira gukorana maze ya mfashanyo isubire igaruke mu Burundi rega eh, Frederic eh, ivyo twebwe leta y'urundi ikora ibikorera abarundi ntibikorera abanyaburaya Eh, leta ikora ivyo- ivyo ibijanye na- na- ni- n'imigambi n'imigabo yiyemeje ivyo yemereye ivyo aba umukuru w'igihugu yemereye abanyagihugu igihe ariko aritoza eh, kandi bika- ikabikora ku buryo abanyagihugu bonyene baronka amahoro n'umutekano
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nshuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ariko mbere y'uko dusezeranaho reka fideli niyo ngabo yongera twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi fideli urakoze edi tubabwiye ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry amenyesha ko abona ubwicanyi bukabije bwakozwe n'umugwi w'intagondwa witwa leta ya kisilamu ari ihonyabwoko ibyo john kerry yabitangaje uno munsi ku wa kane akaba yubahirije ikiringo ntarengwa ko cyashyizweho n'inama nshingamateka eh, ya leta ko cuko leta ya perezida obama ifata ingingo ku bwicanyi bukabije bwakozwe n'umugwi witwa leta ya kisilamu ku migwi y'amadini n'ubwoko y'ingwehwa muri iraq na siriya twabwiye kandi ko kuba perezida kwa donald trump biza ubwa gatandatu mu bintu bishobora kugeramira bikomeye amakungu ibyo biza ku rugero rumwe no kugena iterabwoba rigeramira ubutunzi ku isi nk'uko bitangazwa n'ikigo kijejwe ubushakashatsi cy'ubwongereza eiu ku rutonde ruherutse gushikirizwa rw'ibintu bishobora kugeramira amakungu I- ahaza ubwa mbere ni ukugabanuka gukomeye k'ubutunzi bw'igihugu cy'ubushinwa abantu mu bihugu byo muri afurika batari bake harimo uburundi ibihugu bo mu b'ibyo bihugu harimo uburundi benin u rwanda guine liberia tanzania madagascar na togo nibo bantu ba nyuma ku isi batanezewe n'ukuntu babayeho ku bwa raporo iri kugena abantu banezewe n'ubuzima ku isi yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu iyo raporo yarabye amafaranga abantu baronka ku giti cyabo ku mwaka ikiringo babaho ruswa ukugene bafashwa n'ubwigenge bwabo bwo guhitamwo ibintu mu buzima nk'ibimenyetso byo kunezerwa n'ukuntu babayeho perezida w'uburusiya vladimir putin avuga ko naho yafashe ingingo yo gukura inteko z'uburusiya muri siriya ashobora mu gihe vyoba nkenerwa mu kiringo c'amasaha gusubira kongereza inteko muri ico gihugu igihe yariko aha imidari abasirikare bagwanye muri siriya putin yatangaje ko adashaka gusubira kongereza ingwano muri siriya inyubakwa n'amashure y'abaserukira igihugu c'ubudagi vyari vyugaye uno munsi ku wa kane ku mpamvu z'umutekano muri Turkiya bwiganira haba amenyeshamakuru umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ubudagi yatangaje ko abajejwe umutekano baronse amakuru yizigiwe ku gitero gishobora kuba
nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho iki kiganiro cyo kuri uyu mugoroba uwashyize hamwe ibi biganiro ni inosa kimenyi amakuru mwagejweho na fideli niyongabo naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.